Iyi ni ijwi rya Amerika. turabaramukije nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'imana itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri sitidiyo muri kumwe nanjye aloise bigirimana hano turi i washington dc ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
abantu bazinwa usanga abantu bavyimbye amaguru usanga abantu ataco bakora usanga bafise inda yama yuzuye haca iminsi ugasanga n'amaguru ya- yarahishiye
uyu ni muganga sendege ya Philibert arongoye intara y'ubuvuzi ya ngozi avuga ku ngaruka mbi z'inzoga zitemewe n'amategeko ku magara y'abantu iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya radiyo ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere kuyavugwa mu burundi abasirikare ijana b'abahinga hamwe n'abahinga b'agatekakazi na muntu ijana nibo bagiye kurungikwa mu burundi ibyo byashyikirijwe na jacob zuma umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo inyuma y'urugendo yari amazemwo mu burundi ni inkuru ya eroge wirika neza
Ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura, Jacob Zuma yasomye itangazo ririmwo bimwe mu vyumvikanywe ko mu minsi ibiri y'ibiganiro we na bagenzi we bagiranye n'imigwi itandukanye y'abegwa n'ibibazo vy'u Burundi harimo na President Nkurunziza. Umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo yavuze ko leta y'u Burundi yiyemeje gushiraho icuka coroheza imigambwe gukora atankomanzi no koroheza ibimenyesha makuru. President Zuma yanavuze ico umuryango w'ubumwe bwa Afrika ugiye gukora.
The AU will deploy 100 human rights observers and 100 military monitors. to umuryango w'ubumwe Burundi bwa to afurika monitor uzorungika abahinga ijana situation.
bagateka akazi na His muntu Excellency, n'abandi bahinga President ijana b'abasirikari Yoweri Museveni, abo bazoza kuraba President uko ibintu of the vyifashe ubu Republic of Uganda, nyakubahwa will perezida yoweri convene museveni an wa uganda inclusive dialogue azobandanya that ibiganiro will be bidakumira attended ivyo by bizojamwo all abegwa important n'ibibazo vy'uburundi stakeholders bose mu as maguru soon masha as iki possible gikorwa yari to yagitanguye continue c'ibiganiro the work vy'amahoro mu that burundi He has already started of facilitating peace talks in Burundi.
perezida zuma yasabye amakungu gushigikira utwigoro tw'abarundi mu nzira yo kurondera amahoro n'iterambere birama umukuru w'igihugu ca afurika y'epfo ari nawe yarongoye intumwa zo ku rwego rwo hejuru z'ubumwe bwa afurika yanamenyesheje umwitwarariko bajanye na bimwe mu vyabahaye icizere The high level delegation of the heads of state and government expressed its intumwa concern zo ku rwego rwo hejuru z'abakuru b'ibihugu n'amareta barerekanye amakenga bafise ku rugero rw'ubugizi bwa nabi rubandanya kwiyongera amaraso abandanya guseseka n'uruhagarara mu vya politike mu gihugu ariko uko biri kose twanezerejwe n'ukuntu impande zose ziyemeje gutorera umuti ingorane zose za politike zihari biciye mu biganiro bidakumira mu nzira y'amahoro through inclusive and peaceful dialogue.
abakuru b'ibihugu bane wa afurika y'epfo jacob zuma wa mauritania mohamed ud abdelaziz wa gabon ali bongo ondimba wa senegal makisal hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa ethiopia haile mariam desaleny bahora mu burundi mu rugendo rw'iminsi ibiri bari batowe mu nama y'abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa afurika mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugira ngo baze gufasha gutorera umuti indyane ziri mu burundi eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika tuve bujumbura dusimbire mu ntara ya ngozi inzoga zitemewe n'amategeko zicuruzwa mu makomine amwamwe yo muri iyo ntara ya ngozi zirabangamiye amagara y'abantu muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya ngozi asaba ababijejwe kuzituza abajejwe intwaro nabo bavuga ko bageze ku rugero rushimishije rwo gutuza kuko zifise ingaruka mbi nyinshi no ku buzima bw'imiryango n'ubw'igihugu ni inkuru dushikirizwa na jean bosco ndarurinze
mu nzoga zibujijwe izwi cyane ivugwa mu makomine atari make y'intara ya ngozi ni inzoga yitwa ikibarube komine ruhororo ni imwe mu makomine iyo nzoga inyobwamo cyane ivyo bikemezwa na mamerute birukundi musitantiri wa komine ruhororo Ego irahari irahari cyane eh, yarigeze kuba ku mitumba Bucamihigo Mutobo Kinyami eh, Buniha Rwamiko urumva uko ni mitumba yegeranye ikoranirako na site iyo mitumba site irahari niyo site yegamiye twashatse kumenya uko vyifashe mu gisagara ca ngozi akenshi twararonse amasango kwa musitantiri wa komine ngozi ariko agahava afatirwa ku mwanya wa nyuma niko kugerageza gushika mu birabo byo mu gisagara ca ngozi turavugana n'abakunzi b'ivyo binyobwa ariko bigoranye iyo ndaza ngaha nifitiye agahumbi namara kwicara ngaha nkanywa agacupa mugabo nkaza mbona ngo ngwaho ngwaho nkiruka no ku giti nkagwa nkavunika polisi ngo ngizo nawe uteramiye hano nteramiye hano umugabo urabona burya twari twagize ubwoba kubera aba- umuntu ariko arisomera agacupa atakibye Mm, kandi kamugwa neza kuko wowe kumva kamugwa nabi yoyiheba mbega mwari mwagize ubwoba bwande bwawe bwa jewe ngute ko twamyamwo ibibando n'amakofu
abakunzi b'ico kinyobwa bavuga ko bakinyoye igihe kirekire bemeza ko ari ikinyobwa ciza batanguye ku kagana mirongo itanu na rimwe jewe nariho Ku- kuri kigeri na kayibanda byaje bizanye abanyarwanda bahunga kuri kigeri na kayibanda gusa imyaka mirongo indwi n'umunani iyo myaka yose warakanywa ntarakanywa kandi ntacyo karangira jewe iyi nzoga nayo nyoye kuva kera no maze imyaka mirongo itandatu n'ibiri sibyo Uru- u- u- tu- tuzomara uzora mirongo itandatu n'itatu mugabo ntacyo ndaba mugabo nyoye urwagwa inzoka ziranyica ariko iyi nayo nyoye nta n'inzoka n'umwe ntitwagarukiye aho twaregereye n'abacuruza ivyo binyobwa naho nyene bigoranye bagiriza bamwe mu bapolisi bato bato ko bikora kuri ico kinyobwa iruhande yo gutoza amafaranga kugira ngo ntibagisese bagira ko basaba leta ko yotangisha amatagisi ico kinyobwa ikabarekurira kugicuruza icese genda ubudandaza cyane cyane rero twe bihora bidutangaza mu mwanya tuba turiko turagasoma umupolisi akaza mu gatondo nka saa mbiri mukayaka agasoma akagenda anyoye ngo utubuni tubiri saa cyenda agacaca ngo marero wadandaza mucamaye naho nje ndabimena tubona ko ari agatotezo ukuntu mu ntumbero y'uko bashobora kukinywa baca babuza abakina bakinywa bakabaca n'amahera kandi bakina saba leta nifata ingingo natwe leta tuyibugurire hanyuma tudandaze nk'abandi inzoga iyo ari yo yose mu bisanzwe ni nziza ku banyoye yigerera n'ibiyeri byama bituma imiduga itembagara kubera abashoferi baburiwe ibiyeri kandi ari ibya leta ari ibyava muri bararodi naho abo banyagihugu bemeza ko ari ikinyobwa ciza musitanteri wa komine ruhororo avuga ko bitoshoboka ko babuguza ikinyobwa gifise ingaruka mbi nyinshi ku gihugu no ku banyagihugu ubusuma buca buba bwinshi uwo ari we wese agaca aza ararondera n'aho atoba arima agaca aza ararondera amafaranga abanje kwiba hama kandi biragira no ku ngaruka mbi ku magara yabo hariho abo usanga bavyinjama inda amaguru amatama umengo bagwaye kwashi hariho mm, n'uwo tumaze kubura muri iyi komine bihororo yishwe n'ikibarube no kuri komine kandi zigiye kunywa bajya bakiri bato tuba duhombye kuko nibo bakora ntibasubira gukora ntibasubira kuronka inguvu uca umengo ba- naho uwo baha ikintu baterura wamengo ni abasore inguvu zica zihera Eh, ikigega cya komine ntikibomboka kandi ntituzitoza kuko ntituzemera tugiye gutoza y'amahera twaba tuzemeye muganga sendege ya filibera arongoye intara y'ubuvuzi ya ngozi asaba nyabo n'ababijejwe gutuza iyo nzoga bivuye inyuma kuko ibangamira amagara y'abantu murabye kungene zikozwe eh, kungene ba- ibyo bazikoramwo n'ukungene isuku yazo bazikoramo biratuma amagara y'abantu ahungabana cyane rwose abantu bazinwa usanga ari abantu bavyimbye amaguru usanga ari abantu eh, ataco bakora usanga ba- bafise inda yu- yama yuzuye haca iminsi ugasanga n'amaguru ya- yarahishiye eka tubiravye irica abantu mbe tugasaba yuko abenegihugu n'abajejwe intwaro ko boyiyamiza cane gose kuko mu gihe bandanye bayinwa tuzobura n'abantu bashobora kuza bag- bakora vya bikorwa vya misi yose ku birego vy'uko hari abapolisi bikika mu kiza bagatoza amafaranga twarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya ngozi ariko ntitwashoboye kumutora ku matelefone yiwe abiri yamara umushikirizamanza wa parike ya ngozi yabwiye ijwi ry'amerika ko biboneka ko iyo nzoga yatugijwe ku rugero rushimishije afatiye ko amadosiye bakira avuye mu gipolisi y'abafashwe bacuruza izo nzoga yagabanutse cyane muri iyi minsi ingozi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika Rakoze Jean Bosco, iyi ni programu radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu no kwijwi rya Amerika ijana na zine ibice bitatu FM Kigali. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu arobaze gmail akadomo com mudushikira kandi kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo we we we radio yacu voa akadomo com amakuru avugwa hagati mu ntara ya Gitega mu ntara ya Gitega batwa bavugwa ko bari mu bantu bakora mabi afatiye ku gitsina ku rugero runini abo batwa bakavuga ko bataronka inyigisho zikwiye kugira ngo bagwanye ayo mabi ariko kandi baremera ko n'imibereho yabo ituma bakora ibizima ibizira murambabarira nko kwabirana bafise icyo basana ni Fidel Dantoine Sayimana niwe yaduteguriye inkuru
imiryango y'abatwa usanga iba mu bigwati kwa yonyine aho baba muri ibyo bigwati bisangije usanga barara mu tuzu duto duto aho usanga tumwe twubatse mu byatsi tumwe muri utwo tuzu nta byumba tugira abana n'ababyeyi barara hamwe ku birago aho usanze ibyumba naho usanga bigabugwa n'ibirago rimwe na rimwe usanga byaratabaguritse degure gaburiyeri aserukira abatwa mu ntara ya gitega avuga ko kubona abana b'abakobwa b'abatwa barongogwa kare bituruka ku kuntu ababyeyi baryamana n'abana babo degure gaburiyeri anavuga ko abatwa badakunda kwandikisha ubugeni abandanya yemeza ko batanga inyigisho ariko avuga ko ari urugamba rutoroshe abana babigeme b'iwacu ugasanga bagiye ku bagabo bimwe bikuru cyane biva ku bukene ibindi bikava ku kuba kubera benshi baba mu tuzu duto duto twegeranye twe twibaza yuko babona ibyo base na banyina bariko baragira bigaca bituma rero nabo biyumvira ko bigira hataragera twasaba leta cyangwa tugasaba amashirahamwe by'ukuri adufashe turonke amazu manini manini kugira abana bacu baronke ivyumba vyabo abahungu icumba cyabo abakobwa icumba cyabo n'abavyeyi baba ahantu mu cumba cyabo kugira ivy'umugabo n'umugore we kuraganira mu nzu aba abana ntibabimenye mu batwe ukuntu bitugoye urabona twebwe umutwa turagerageza kuguma tubigisha tubigisha bamwe bakatwumvira hariho abatwumviye imiryango imwe imwe iragira mariage n'iyindi miryango yanse kutwumvira uwaserukira abatwa amenyesha ko gufatana ku nguvu ari nk'umugenzo na cane cane iyo basangiye akarengo agira ko asaba ko abatwa bakwiye kuronswa inyigisho nyinshi abatangamuco bo mu bwoko bw'abatwa bakagwira kuko avuga ko bakumigwa muri iyo migwi y'abatangamuco abatwa barafatana ku nguvu cyane abatwa bagiye bakasangira akayoga baborewe nta kindi kintu bahera kuvuga amashirahamwe niyo twohamagara akadufasha kwigisha abatwa bene wacu no bahinduke babeho nk'abandi barundi ivyo twobifashwa n'amashirahamwe canke na leta hoba nko muri komini babiri babiri canke ku mutumba umwe tukaja ahantu tukiga nk'igicigisho tuvuyemo ariko twebwe nako usanga dukumigwa biva ku kudukumira kuko batadukumire twari kuba muri abo batangamuco degure gabriel aremeza ko batwa kenshi na kenshi barongorana hagati yabo ndetse bafise n'ivyo bafana hafi ati ni kubera abatwa ari bake kandi batagwira bisanzwe bihari kubera turi ubwoko bu- buke bwegeranye wewe ugiye nk'imurambya ukaron- ukaza mu mukobwa w'imurambya usa- muri kumurindondorana usanga ari mushikawe cyangwa ugasanga ni mwishwa wawe cyangwa ugasanga ni nyokwanyu iyo mboneza y'abatwa avuga ko iyo hagize umutwe afata ku nguvu umwana w'umwigeme maze agaca yemera kumutwara umuti uba ubonetse bigatuma kenshi batitura inyamiramabi ngo zihane uwo aba yakoze ico caha co gukora ivyamfura mbi kenshi ntabyo tugira byigu- twigumira hiyo twigumiriza hiyo nyene ikaba ibanga mama abavyeyi bakavuga ngo umujanya habona ngo umwana wanje azoba ngo acavugwa gateka gahungabanye kenshi rero haraho twe tuca twirekera twigumiriza tu- tukabirekera muhira ni amakosa mabi gose Ku- ni amakosa mabi nicyo gituma dusaba inyigisho kugira tujijuke tujijure n'abandi iyo hoho yamufashe ku nguvu mbere twebwe abacu duherako tuvuga ati cumutwara Emma Nkeshimana arongoye ikigo kijejwe ngo n'imibano mu ntara ya Gitega aremeza ko amabi afatiye ugitsina muri rusange mu ntara ya Gitega ataragaseseshwa rumuri kandi ngo si mu bwoko bw'abatwa gusa Ego ibitigiri ni binini umwaka wa bibiri na cumi na gatanu twarashoboye kwakira nk'abantu bashika ibihumbi bibiri birenga nuko ntabibona neza aho biri aho rero harimwo amabi y'ubwoko bwose harimwo gufatwa ku nguvu gutsinzikadiza umubiri za umutima harimwo gutsinzikaza ubutunzi nu- n'umu- n'umubano twarashoboye kubona abantu bashika mirongo ibiri na babiri abana bafashwe ku nkuvu n'abana bata- bariko barakura hakaba harimwo n'abantu bashika batanu ba- bapfuye abagabo ba- babishe kugira bahangane n'ayo mabi Emma Nkeshimana avuga ko hagikenewe uburyo kuko uburyo baronswa na leta budakwiye nk'iyo hageze kwiyunguruza baja gufasha uwakorewe amabi afatiye igitsina nta buryo bafise bwo kwiyunguruza igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika Rakoze Fideli mubandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ubu naho dushitse mu mwanya wa ca kiganiro ntorere kazoza tugikurikire
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
jeremy nenzima ndabaha ikaze bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza abamaze iminsi mudusaba ko tubasubiriramo igice cya kabiri cy'ikiyago tugirana na honorable agatogwasa asanzwe ari icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mube hafi dusubire tukibashikirize tubibutse ko muri kino gice cya kabiri dukurikirana icyo honorable agatogwasa yiyumvira ku bihe uburundi burimwo n'ingene bwo kogorora sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza
honorable agatogwasa nk'umwe mu barongoye urwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko icyokura abarundi muri kano kaga ari giki je narabivuze kuva mu kwezi k'umunani narabibwiye n'abo twa tu- n'abo dusangiye ibikorwa hariya inyabuna vyihuta vyihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe ti- niyo nzira yonyene yodutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano kuryamana kibi byarafashe umwanya kugira ngo n'ibyo biganiro byo hagati mu gihugu bitangure amakungu yaragerageje nayo nyine gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere rwose kuko kimwe coco jenemeza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakundana baba basanzwe bayafitaniye nta ngorane uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakorwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzoje kumviriza abandi yego ni- ni- ni ni- ni imwe mu nzira mugabo nibaza ko inzira irashe kwari uko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu burundi barashobora kuba ibyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byobera gute mu burundi kandi tuzi ko hariho abari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane busa n'ubumaze kuza burabatuma ku rutoki yuko bashobora kuba bagize ko boba baragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi aho nyene nagomba gushika urumva ko uwo muntu bamubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ico ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikaziririzwa yuko bumvirizwa bariyo iyo bari burya ntikuba ari nko kubaha impigi yuko noneho bokoresha inguvu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bifuza je nibaza yuko mu by'ukuri nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahirwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icoruta ikindi hagati y'ukubandanya babakumira nuko baba bavuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya n'aya n'aya n'aya n'ivyo twovugana vyose hariho bimwe bimwe tutobemerera ku karorero hanyuma kandi ikindi je nibaza yuko kuri iki cy'ibiganiro iyi komisiyo uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu wari ukwiye nyabuna gukorana n'uriya mugwi mpuzamakungu ibiganiro bakabitu- bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni naka shamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri bujumbura no mu makumi na mwamwe nk'iyo za komine mugamba za burambi n'ahandi umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo ari byo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora gerenade sinibaza yuko ikibazo ciwe uwo ushaka kugitorera inyishu uwo ushaka kukivuga ati jewe burya ujya muntu ariko aragira uku n'uku n'uku kubera mbona ibintu uku n'uku n'uku si uwo munyagihugu wo muri juru hariya yitungiwe n'ayasuka nibaza yuko hoba hariho a- abantu b'abanyepolitiki boba nabo bashaka nabo guca kuri ubwo butegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ibyo byohagarara iyo ngimbi ikavaho hakabaho kuja inama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nk'uko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye n'ubundi mu matora ariko imbere y'uko amatora yoba ni uko ubwa mbere na mbere abo bahunze hash- bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo n'ubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramwo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita akatima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduhuza noneho muri uku kuganira ibyo bikatubera nk'umushinge duherako twese nimuze tuyaregeze twese
ikiganiro ni intore kazoza turiko tubasubiramwo igice cya kabiri cy'ikiyago cya honorable agatogwasa kuko benshi babisavye nimuze tuyaregeze twese Ibigimama bigimana kandi umuti umwe ntiwigira inama ururimi rumwe rukamayera
ni nk'uko uyu munsi ari izi mvugo ziriko ziravugwa ngo ngo ama- ngo amahonyabwoko n'ibiki n'ibiki jewe nosaba umurundi uwo ari we wese yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi canye uko yokwiyita kose ntihagire umuntu amuzirika ku catsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika jewe maze imyaka mirongo itanu n'ibiri ubu ndashobora kwihweza kahise k'uburundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cihonyabwoko nakagwi k'abantu baba bafise inyungu z'iwabo bashaka gukingira canke bashaka gushikako si ikibazo c'abarundi bose nimwashaka mura- murazompinyuza nimwasanga micombero itunga ryiwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire narose cyangwa uwundi mutware uwo ari we wese muzoba mumbarira nihaba bwa bunyonyezi bwose twumva ngo nakaturiye amamiliyaridi nihaba hari n'umwe agenda agacahamagara abo basangiye ubwoko uti nimuze naronse muzoheza mumbwire yuko koko hari ubwoko bushobora kwiyumvira guhonya ubundi mugabo akagwi k'abantu karashobora kwitwaza ubwoko kugira ngo gakore ishano ngo gakingire ibyo gafise canye gashikire ibyo kifuza gushikira rero ni uko ata murundi n'umwe yoba umuja w'ibyiyumviro mwene ibyo mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu bigwa n'ujya mu mugwi washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibwirizwa shingiro risubirwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute i- ivyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza kubi- ku- ku- guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibaza iwanyu kubabaza uravuga uku uravuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko babyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyine abantu barayumvikanye kwiyarusha ntibayubahirize nta ki- ntacyo yica arusha hari n'abavugana nabo muri ibyo biganiro bati arusha ahubwo ni ifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoyi niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano wa- hano iwacu mu burundi nta muntu yo kwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umuperezida atwaye imyaka cumi ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none abo bavuga ngo ngo ntibabikure muri tanzania kuva bikukira mirongo itandatu na- na rimwe gushyika uno munsi kiretse nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye mwinyi mukapa yatwaye imyaka cumi uwasubiriye mukapa kikwete yatwaye imyaka cumi ntuzenye magufuri wumva ari uwakangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka cumi y'imyaka itanu azaba afise amahirwe yo gusubira kwitoza niyagira amahirwe bakamutora na marame mugabo inyuma y'iyo myaka mu mirongo ibiri na gatanu ntazosubira gusubira kugira ngo ngo aze yitoze ibyo arabizi si ikibazo rero kuri we kuki none tweho twumva yuko twaguma twishishitira ngo ntihakabe ku- kuvuga ngo biringo ngo ntibagire gute ariko abavuga gutyo bagaca bagira bati none honorable gwasa kuba ariko arakorana n'ubutegetsi buri muri ico kiringo uh, ibyo avuga n'ibyo yemera si bimwe
jewe ivyo nemera ni demokrasi nkeza-buntu ihera ku mwenegihugu igaherera ku mwenegihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo jewe ivyo nshaka ni ibi mugwaruka rupfa muri kino gihe rundi rugahohoterwa rundi rugahunga igihugu mwavuze ko n'aba FNL barimo no munsi aba FNL bamwe bariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko gwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politiki ngo bavuge imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke ababayoboka mu kurangiza rero ubu bwicanyi buri mu Burundi muri kino gihe ninda zobuhagarika
ubwicanyi buri mu burundi buzoharwa- buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mu batware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari itunga rusange amahoro ntiyo- ntiyo- ntibwoca kabiri ataragaruka bwa mu burundi aya mabi ariko araba mu gihugu honorable agatogwasa mu bazoyabazwa ntarimo
ciwe ntayo nzobazwa kuko nta ruhande yafisemo reka ndagukengurukiye nsozera na kino gice cya kabiri cya kino kiganiro ndagushimiye no kuba witabye ino kiganiro ndabakengurukiye namwe kuba mwampaye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe n'abandi aha niho turangirije kino gice cya kabiri cy'ikiyago cya honorable agatogwasa benshi bari basabye ko twokibasubiriramwo kikaba cyari gishimikiye kuco honorable agatogwasa yiyumvira ku byerekeye ibihe uburundi bwacu burimwo n'icokorwa kugira ngo uburundi bwogorore jerome niyonzima narinda kiremesheje ndabasezeye ndabipfuriza kuronirwa mu banki no mu byanyu n'aho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
bagenzi mukundi radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turabashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira na cyane cyane Fatuma Alimase Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro Engineer Zubere turi kumwe muri studio hamwe nanje Aloise Bigirimana mwari kumwe kuri micro mugire umunsi w'Imana mwiza naho butaha